hello everyone welcome to Bose Corners TV i greet you from afternoon morning evening depends on where you are watching me from and if today is your first time of coming across my channel please don't forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever we are uploading new videos you'll be the first to be notified so my returning subscriber for those that are going and coming back god bless you you will never lack in jesus name please kindly follow me on my facebook page as bose corners tv i deal on royal home celebrities nigeria celebrities analyze videos i go live every now and then on my channel please my people try and follow me and subscribe and share this video like this video so my people yes i don't come again o oh, with another video about ashley and runke yes my correct people yes hmm. shebi una see as at this one na uh, of recent now not be old picture they just take this picture you understand everybody knows. say anywhere when we say uh, house when they marry two wife not to talk of house when they marry seven wife say there be problem for there and secondly my correct people the people when they control the palace now be Ronke you understand na Ronke I get now be the president of palace my correct people. Apart, na runke dis runke old woman so na they control palace na they control all of them, for the palace na they talk something when they dey reach lola ah, before before my correct people. na make am e with she and lola dis old people so that they always they fight she and Lola and uh, Tokpe, everyone, then Ooni of Ife go come send dem comot. They go come begin beg again. The thing that people dey blame Ooni of Ife say, why they marry them? Say they they cause confusion. Say they be women, they be human being. True, true. Shey the women no fit say no. They don't want to say no because they want to marry the king. They want to bear the name. Because after many years of wasting their time, because they don't enter menopause, they cannot go anywhere, they have to hang themselves for only of Ife neck. Make una not to blame the king oh, my people. Shey dem no true true, truth is bitter. Shey dem no get mouth or dem no get no for their dictionary must you marry when you see must you agree i no say make dem no marry the king the way when the king take marry dem my people there is no respect they are so cheap you use money marry man is that happiness is that marriage kakoma come talk now i dey keep quiet since o if you keep your mouth quiet some commenters go just come begin measure your begin come eh you go dey wake your injury come begin make you want to talk wetin you know see as una see ashley so say e kidnap is it the ovasabi housewife wey dem dey do somebody come come meet me tell me say eh boss eh shebi you talk say Ooni of Ife say with uh, say ashley say dem dey fight dey quarrel Ashley dey angry. I thought you said Ooni of Ife with Olori Ashley. Say, I thought you said Ooni angry with Olori Ashley. She husband and wife. Does that make sense? She husband and wife not a quarrel. For a yeah, yeah, yeah. Let's forget settlement, forget say now Ashley. For let's woman let's talk for life my people, husband and wife say if they quarrel they go separate for instance o oh, say every day every now and then now husband and wife take dey quarrel and if they quarrel they go make up na ashley and oni of ife dem were having issues because of picture when he go dey remove you understand They get problem ashley come vex comot e go uk e no even tell the king say they go uk ah i eat my words i no eat my words you can't see ashley now He can't come for batala ashley was lonely ashley not come for christmas my people. When they come when they come, tell him what he what he is supposed to know ashley now where uh, ogboni cloud He start to sing christian music di say ashley na im come for obatala you don come when dem dey do christmas you don come when dem dey do new year you don come wen onion fit fair clock seven years you no if na before you go ride you go come you go dey you go dey you go dey enter inside body dey come do competition with our Queen Naomi, even when they not marry you. See Ronke, they say out of all the whole women when they there say na Ronke na only of Ife love. So why are you marrying other women? They say the king cannot love. Na so I hear oh say king no dey love woman. My people, na so me I hear. They say king no dey and a lady later gist when I hear king no dey e no dey kolobi e no dey kerewa woman shebi una hear am not my mouth una go for talk now. Now na wetin i hear for social media na me i dey talk for my channel i am a blogger Oh, o kábíyèsí o ẹ kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ fìlà pẹ́ lórí kábíyèsí anything i hear on social media i am a blogger i will pick it since all these days me i just dey keep quiet You come be like say person no get i did my own now jejeje na Now they sleep fast out happy new year Now you come come come they write like say woman and man no dey quarrel and they go still ah, if woman and man quarrel shey they go they go come kpai the person or i don't get it shey they don't they they don't decide to. if woman and man get argument or they get misunderstanding shey they cannot settle said it's something is so nothing is shaking this couple ah, ah. hey something dey shake dem see They say nothing is shaking them. na since when okay faster since when they marry ashley now na when ashley don sleep with kabiyesi tell me since when they marry am na when every day you people keep claiming as dem love am reach why the king don marry am as the second wife Only of Ife doesn't love anybody. He don't. As you see, Ashley, because of people mouth now, now make can carry Ashley. Because of people mouth. Now we when be social media. Now we bloggers and presenters. Now we they tell Only of Ife say what is going on. Why are you not treating Ashley the same the way you are treating others? You just say Only of Ife no hear what they talk? The way why Oni of Ife they behave with Ashley, everybody knows that. You understand that the king doesn't love Ashley because the king doesn't love black people. He doesn't like black people. You should know that it took him time before the king will accept to be to marry Ashley, my people. And Ashley buy motor for the now you carry facade. Ashley o Ashley Olori Ashley na Fasad Fasad brought you I didn't talk about you sis I'm on my own o I always see video for when they waka for YouTube for blue uh, for this thing outside now I carry am come talk am na if Fasad come come here say me I talk say these two people there is no shaking nothing is shaking this couple me i know say if everybody go ashley no go go this e dey prove the daughter of the soil and if e they do you know see what they do or wey dem they celebrate she they do two no for there over sabi housewife now she they do say she know everything you understand me person when be say dem only of ife come as dem come agree say they go marry e go im papa grave go go put hair for grand you understand na got a time grave inside of god you understand that is life for you as you see say ashley can't dey dead spirits, rich my people you see this way where they hang themselves so the kind fight when they fight after they do obatala feast finish runke and ashley not be small olori runke and olori ashley Now, now, now, now this thing let me respect your throne your crown so my people, they can't fight when they fight after a obatala You know say na di two of them, dey there di two jealous lovers This old man eh you just not near only of ife They use eye They colobi you oh see, ah, Ruka wants to be everywhere Ruka want to snap picture with everybody They deal with them. Oh, now Ruka they control all of them if na go i go see Brick toby philip oh come out shebi una see am that the ruke dey snap picture make dem for talk say all of dem dey okay they are not okay o oh. fight you understand gbas gbos quarrel They no dey talk to each other o oh. make you see am if you see am na ogbadala dey dey hang dis picture o oh. make you see am you know see the way wey dem take take the picture runke throw im face go the other side you understand ashley goma like say this thing like say tomorrow not day. hmm like say tomorrow not day. thank god di say eh, eh, eh, the only is a father to all the. Oh, he can try to bring peace nobody everybody Now, na why you go tell that one too Now i keep telling everybody say only of fair is is is oduduwa uh, as far as worry is she be Ashley say um, now I say Ashley The baby say no say only of Ife and your own papa nobody get am you understand mm-hmm. he said, Boss, I thought you you said only only was angry with uh, Olori Ashley all the people lying to you shame on them Only of Ife and Olori Ashley They get issue e na vex comot so now life is that one because they can't date together. does that make them? does that make oni of ife in love with ashley eh hmm. then my beautiful mommy princess say what do you have to say is this the type of marriage you want you want for yourself or your daughter she was alone in uk for christmas and new your your your new year condition marriage conditional marriage a way ashley once like